us. We
Kun sagalee Ameerikaarraa galgala galgala sa'aatii lamaaf walakkaadha. Amma sadiitti raadiyoonidhaaf televizyiiniidhaan isinii dhiyaatu qophii afaan Oromooti. Akka mooltaan kabajamtoota dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa ani Tiksiti Gammeetii qophiin jimaataarraa muddee soddoma bara 2022f qabnu jalqabeera. qophii addaa mata duree Itoophiyaa daandilee gara nagahaatti geessan jedhuun qophaa'ee fi kaleessa kutaa duraa simbiraan geenye har'a xumurama. Sandura garuu oduu gurguddoo har'aatiif jaalanne gammadaa.
Atta mooltan hordoftoota keenyaa oduu jimaataa har'aa wajjin an jaalanne gammadaati. Ergama hojii hordoffii mirkaneessuu fi ulaagaa gamtaa Afrikaa har'a sirnaan eegaluusaa Ameerikaan faarsuushee ministiriin haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantanii Bilinkan ibsanii jiru. Kunis waliigalteen waraana dhaabuu Itoophiyaa kaabaa keessatti hidhannoo hiikkachuu adda bilisummaa uummata Tigraayii fi humnootii Eertiraa bahuu dabalatee guutummaatti hojiirra oolchuu kan jedhu of keessaa qaba. gama kaaniin loltoonni eertiraa kanneen waggaa lamaaf mootummaa federaala itiyoophiyaa deeggaruun tigraay keessatti waraanaa turan magaalota gurguddoo kan akka shireef aksuum keessaa bahanii gara daangaatti qajeeluu isaanii namoonni ijaan argan sadii dhaabbata oduu rooytarsiif ibsanii jiru waraanni eertiraa guutummaatti tigraay keessaa ba'aa jira moo magaalota murtaa'oo keessaatii inni jedhu hin beekamin jira ministiriin odeeffannoo eertiraa yemaana gabra masqal. rooytarsiif ba'aniiruu yookaan hin baane jedhanii mirkaneessuu hin dandeenye dubbi himaan humnootii tigraay ka ta'an geetaachoo raddaa fi gorsaan waa'ee nageenya biyyoolessaa itiyoophiyaa ambaasaaddar reedwaan huseen kanarratti yaada akka kennan gaaffii dhiyaateef deebiin laanne. hojjetoonni gargaarsaa kanneen magaalaa aksuumiif shiree keessaa kamisa kaleessaa konkolaataa fe'umsaa hedduu fi konkolaataa kurnootaan lakkaa'aman kan biroon loltoonni eertiraa guutamanii gara magaalaa daangaarra jirtu shiraarootti yeroo qajeelan arguu isaanii himaniiru hojjetoota gargaarsaa keessaa tokko loltoonni kunneen harkaan nagaa dhaamaa akka turan dubbateera. jiraattonni tigraay loltoonni eertiraa dhukaasa dhaabiinsa booda namoota nagaa saamuu hidhuu fi ajjeesuu itti fufanii jiru jechuudhaan himatu aangawoonni eertiraa himata kanaaf kallattiidhaan deebiin laanne. magaalaa finfinnee keessa kan jiranii fi barnoonni afaan oromoon bakki itti kennamaa jiru manneen barnootaa sadarkaa duraa fi lammataa keessatti nageenyi dhabamuusaaf sababaan. alaabaa oromiyaa fannisuu fi faaruu alaabaa kanaa akka faarfatamu taasifamu kun immoo barattoota yaada adda addaa qabanii fi hawaasa manneen barnootaa gidduutti waliigaltee dhabiinsaa fi walitti bu'iinsa uumuusaa kan mootummaa akka ta'e koomishinni mirga namoomaa itiyoophiyaa ibsee jira itti fayyadama alaabaa fi faaruu laalchisee bu'uura seeraa fi sababaa isaa ilaalamuun. dhimmoota dhiittaa mirga namoomaa gara fuula duraatti mudatan ittisuuf ni gargaaraa jedhee jira iddoo harka caalaatti dhimma kana laalchisee jeeqamsaa fi walitti bu'iinsa uumame akkasumas miseensonni poolisii haala kana to'achuuf tarkaanfii hidhaa fudhatan mirga namoomaa irratti dhiibbaa akka qabu ibse koomishinichi deemsi barnootaa danqamuusaan alattis barattoota murtaa'an irratti miidhaan qaamaaf miiraa jabaaf salphaan dhaqqabu kan ibse koomishinni kun. qabeenyaan barattootaa fi manneen barumsaa barbadaa'e barattoonni daa'ima ijoollee ta'an irratti miidhaan qaamaa fi hidhaan seeraan alaaf saaxilamuu isaanii beeksiseera haala uumame kana waliin walqabatees barataan du'e tokkoyyuu akka hin jirre mirkaneeffadheera jedhe barattoonni to'annaa jala oolfaman mana murtii ijoollee fi mana murtii ramadditti dhiyaachuun wabiidhaan hedduun hiikamuu isaanii ibseera. haalli akkasii gara fuula duraatti yoo mudateef dhiittaa mirga namoomaa hordofu gonkumaa ittisuuf ija seeraan ilaalamuu akka qabu koomishinni kun yaada gorsaa dhiyeessee jira. abbootiin alangaa hundeessituu fi gulaaltuu miidiyaa dhuunfaa yuutiyuubii irratti hundaa'e kan itiyoo niqaat aadde maskaram abarraa irratti guyyaa torba keessatti mannaa akka banan manni murtii finfinnee ajajee jira gaazexeessituun toora intarneetii yookaan oonlaayin kataate maskaram muddee 13 bara 2022 irraa eegalee to'annaa poolisii jala jirti. cpjn ibsa torban darbe baaseen poolisoonni itoophiyaa haal duree tokko malee gaazexeessituu maskaram abarraa akka gadhiisan gaafatee jira taphataa kubbaa miilaa beekamaa fi seena qabeessa biraaziil peelen kamisa kaleessaa jechuun muddee 29 bara 2022 umrii isaa waggaa 82 tti du'aan boqoteera dargaggummaa isaan goolii hedduu galchuun addunyaa irratti kan mul'ate peelen. gartuu kubbaa miilaa biyya isaa biraaziil yeroo sadii waancaa tapha kubbaa miilaa addunyaa akka injifattu taasisee jira baatii darbe jechuun sadaasa gara dhumaa hospitaala akka seene yoo ta'u baatii keessa jirru muddee keessa dooktoroonni isaa dhukkuba kaansarii itti hammaataa dhufe kalee fi onnee isaa irratti rakkoo uumee dhukkubsataa ture fulbaana bara 2021 yookaan bara darbe marmaansaa baqaqsanii hodhuun kaansariin sun baafamee ture. hospitaalli albert anastiin bakka peeleen keessatti yaalamaa ture ibsa barreeffamaan baaseen peeleen waan qaama isaa keessa jiru hundumaa hojjechuu diduu isaatiin du'uu isaa beeksisee jira waan nuti har'a keessa jirru hundaaf galanni kan keeti jaalala daangaa hin qabne si jaallanna nagaan boqodhu jechuudhaan intalli peelee keerii naashmeeto instaagiraamii ofiirratti barreessitee jirti. deeggartoonni taphataa kubbaa miilaa beekamaa kanaa wiixata dhufuurraa eegalee isteediyamii inni kubbaa miilaa itti taphataa ture keessatti kabajaa qaban yeroo dhumaaf agarsiisuuf jiru saanduqii reeffa peelee baatu wiixata dhufu ganam isteediyamii viillaa belmeero saawupooloo ala jirutti akka ga'uuf kan karoorfame yoo ta'u sa'aatii 24 achi turaa jedhameera oduun keenya kanuma.
daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti mata duree itiyoophiyaa daandilee gara nagaatti geessan jedhuun jalqaba ji'a kanaarra mariin hawaasa daayaspooraa itiyoophiyaa adda addaa irratti hirmaatan as istuudiyoo sagalee ameerikaa waashingtan diisitti argamu keessatti qophaa'ee ture marii afaan amaaraatiin geggeeffame san hiiknee qindeessinee kutaa duraa kaleessa simbiraan geenyeerra kutaan lammaffaatii fi xumuraa kinootii gaafii hirmaatan waltajjiirra kaasaniin jalqaba.
ስሜ ታምራት ብሪ ይባላለሁ።
Maqaan koo Taammiraat Birrii jedhama. Gaaffiin qabu tokkoon tokkoo keessanii fi ta'uu danda'a. Yeroo kana keessatti marii nagaa adeemsisuun keenya Oromiyaa keessatti waraanni osoo adeemsisamaa jiruuti. Xiqqoo adeemsa dogoggoraa natti fakkaata. Sababni isaa nagaan kan barbaadamu Itoophiyaa keessatti yoo ta'e waraanni bakka hundatti dhaabbachuu qaba. Kanaafuu namoonni hedduu firoonni hiriyootni kan duraa ajjeefaman manni isaanii kan jalaa gubate hedduu beekna namoota kanaaf hin dubbatamu waan oromiyaa keessa jiru gartokkeetti dhiisanii nagaa fiduun ni danda'amaa kan jedhudha gaaffiin koo.
አቶ አለማየሁ እርስዎን ልግ Deebii kan kennan obbo Alamaayyoo Faantaa'uti.
እንግዲህ ኢትዮጵያ የገባችበት
Egaa waldhabdee Itoophiyaan seente rakkoo heera mootummaa baay'ee guddaa ta'edha. Dhukaasa dhaabuu kan jenne nagaa fiduuf mala isa isa jalqabaa malee nagaa waarawaa fide jechuu miti. Haa ta'u malee tarkaanfii jalqabaa kan fudhanne gara sattaanuutti yoo deemnu ogeessonni heera mootummaa Itoophiyaa hojjetan wixinee isaan boocan maal irratti hundaa'aniiti. Kan rakkoo damdamatu miseensotni sirna federaalaa lakkoofsaa fi hamma walqixaa kan qaban wixinee federeeshinii heera mootummaa haaraa uumuu barbaachisa. Waan nagaa waarawaa fiduu danda'us riifoormii heera mootummaati.
ሰላም ላይ ሊያመጣን የሚችለው ህገ መንግስታዊ ሪፎርም ነው።
መልካም መልካም፣ አመሰግናለሁ አቶ አለማየሁ። በፌስቡክ ከደረሱን አንድ ሁለቱን Gaaffilee gama feesbuukiitiin gaafataman keessaa dhaggeeffataan afaan Oromoo Ayyuu Dheeressaa jedhamanii Ameerikaan maalii fi haala Oromiyaa keessa jiru callistee ilaaltee jechuun gaafatan. Gaaffii kanaa fi kallattiidhaan qaamni deebii kennu waltajjii kana irratti waan hin argamnee fi gaaffiinis kan gaafatame namoottan Ameerikaa keessa jiran irraa waan ta'eef gaaffii isaanii akkasumanne beeksisnee gaaffii itti aanutti darbina. Dhaggeeffataan biraa Tsaggaa Tasfaa jedhamanu gaaffii. gaaffin isaan barreessan immoo akkasitti dubbisama waliigalteen gaaffii uummataa giddugala hin godhanne hooggantoota gidduutti taasifamu galma ga'uu ni danda'a jedha gaaffii kanaa fi kan deebii kennan iskaayipiidhaan kanneen hirmaatan keessaa dooktar Alamaayyoodha.
ዶክተር አለማየሁ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ጥሩ ጥያቄ ነው ጥያቄው ይሄ ነው ገለቶማ ጋፊ ጋሪላ ወንቲ ኑቲ ኢትዮጵያ ኬሰቲ ቴ አፍሪካ ጉቱቲ ዘገኔ ዲመ ከነዳ ያኒ ኡመተ ሂርማችሴ ዮካን ግዱገለ ጎደቴ ሂንጅሩ ቤቶታን keessumaa waliigalteen amma adeemsifame akkuma biyyoota afrikaa biroo keessatti ta'e waliigaltee nagaa kun diigamee waraanni deebi'ee dho'uu danda'a yaaddoo jedhu qabna sababiin isaas ulaagaawwan waliigaltee nagaa kun akka hojiitti hiikamu gochuu danda'an wantooti akka dhaabbataan jiran keessatti hin hammatamne kanaafuu kun baay'ee sodaachisa yoo waraanni irra deebi'ee dho'e immoo rakkoo hamaatu duraan ture caalaa qaqqabsiisuu mala humni biyya alaa jechuunis humni eertiraa osoo itoophiyaa keessa jiru eenyutu itti gaafatamummaa isaa fudhata waliigalteen nagaa kana keessatti akka hammaatu eenyutu itti gaafatamummaa isaa fudhata waan tokkoyyuu hin jiru erga waliigalteen booda tplfis ergaa aangoorraa bu'een booda meeshaa waraanaa isaa erga hikkateen booda inni tokko sabaa biraa balleessuuf yookee maali waan kana hambisuu kan danda'u yookaan wabiin kana hambisuuf jiru maali tiraanzishinaal agriiment waan jedhamu yeroo hunda taasifama waliigalteen akkasii hin jiru kanaafuu kun haala waliigalaan nama sodaachisa gaaffii uummataa as keessatti ilaaluun itoophiyaa keessatti waan hin fakkaannedha.
እንግዲህ ግራና ቀኝ ሀሳብ Itti aansee ammas gama iskaayipiitiin keessummoota marii geggeeffame irratti hirmaatan keessaa Dooktar Darraseetu yaada isaanii kenne.
የመልሳለሁ እሺ፣ አመሰግናለሁ አሉላ Siyaasni ammayyaa biyya kamiyyuu ka geggeessamu ayyuudhaan sirna dimookiraasii jedhamu saan biroorraa sirna bulchiisa filatamaa sababaan taasisu tokkichi uummata ka jennuuf hayyoota isaa waan filatuufi. Kanaafuu waliigalteen nagaa mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti duraan Piriitooriyaatti ittaansuunis Naayiroobiitti hayyoota gidduutti taasifame nu ajaa'ibsiisuu hin qabu. Uumamumaan ni jira. Amma waan uummanni barbaadu. mirga isaa mirga dhuunfaa isaas ta'e kan waloo gaafachuuf mootummaan naannoos ta'e kan federaalaa boca akkamii akka qabaatan murteessuudhaaf uummanni kallattiidhaan sagalee isaa heera mootummaa irratti dhageessisuu qaba. Uummatatu sagalee isaa murteessuu qaba. Filannoo uummataatu kennamuu qaba. Heera amma jiru itti fufsiisuufis ta'e fooyyessuudhaaf yookaan sirna haaraa firuu kan jedhu hundumtuu murtoo uummataatiin raggaasisamuu qaba. Itoophiyaa keessatti heeronni mootummoota hedduudhaan yeroo mootii Haayile Sillaasee jalqabee barreeffamaniiru. Humnaan kan uummata irratti fe'aman malee uummanni sagalee isaatti kennee miti yeroo sana. Kadhumaa TPLF bara 1983 yeroo aangoo qabatu heera barreeffamedha. Dhuguma isaa dubbanna heerri mootummaa kun murtoo uummataatiin fudhatama argatee kan dhufe mitiin jedha.
አውል አይደለም ባይ ነኝ።
መልካም መልካም አመሰግናለሁ የስቱዲዮ እንግዶቻችን አቶ ሄኖክ አበበ Hordoftoota keenya yaadachiisuudhaa fi marii kana irratti keessummoonni istuudiyoo keessa jiran obbo Henook Abbabee, Addamaasaa Gidee fi Dooktar Ittaanaa Habtee, toora iskaayippii irratti immoo obbo Alamaayyoo Fantaaw, Dooktar Darrasee Geetaachoo fi Dooktar Alamaayyoo Birruutu jiru. Amma immoo gaaffiilee dhaggeeffattoonni keenya Itoophiyaa jiranii ergan itti darbina. Viidiyoodhaan kan nu qaqqabe keessaa kan kan isaan tokko akkas jedha.
በሀገራዊ ስምምነቱ ከብሔርና ከማንነታቸው ባለፈ Gaaffii tokkoffaa waliigaltee biyyaalessaa kanaa irratti sabaa fi eenyummaa isaanii irra darbee rakkoo siyaasaa bu'uuraa biyya keenyaa fi furmaataa maal qaba? Ga'een isaanii hoo maali? Gaaffiin koo lammataa hayyotaa fi dhimma waliigaltee biyyaalessaa kana irratti qorannoowwan yookiin yaada furmaataa rakkoo siyaasaa furuuf ta'u nuuf dhiyeessaniiru yookiin maal qabu jechuuf galatoomaa.
ምን አይነት የመፍትሄ ሀሳቦችን አዘጋጅተዋል ወይም ደግሞ አቅርበውልናል የሚል ነው። አመሰግናለሁ።
ወይዘሪት መዓዛ Gaaffii kanaa fi deebii kan kennanii adde Ma'aazaadha.
Amasagginaaloo. Majammaraa Galatooma jalqaba saba keessanirra kan darbee ilaaluu dandeessu isa jedhu natti fakkaata. Itoophiyaan akka nagaa taatuuf maaltu taasifamuu qabaa kan jedhu akka hin yaadutti gaaffiin kun bu'uuruma isaarraa rakkoo qaba. Sababni isaa sabummaan yaada badaa miti. kun waan waggoota lamaan darbaniif akkasumas yeroo dheeraadhaaf irratti hojjetamaa turedha sabummaan akka waan gaarii hin taanetti ilaalcha fudhachuutu jira ani tigraawaayi ta'een dhaladhe eenyummaa namni biraa naaf kenne miti kanaafuu tigraawaayi ta'ee akkan itoophiyaa keessa jiraadhu yoo barbaadame tigraawaayi ta'ee dhalachuu koo akkan jibbu akkan dhiisu taasisamuu hin qabu wanti furmaata ta'uu danda'u biyyaafis. sirni eenyummaa kunaaf simatu jiraachuu qaba. Kanaafuu jalqaba nagaan akka jiraatu yoo barbaadame eenyummaan kun naaf kabajamuu anis eenyummaa sabaaf sablammoota biroo kabajuu qaba jechuudha. Nagaan akka dhufu yoo barbaadame jalqabumarraa eenyummaan namootaa uumamaan qabannee dhufnee biyyi keenya kabajuu qabdi. Inni lammaffaa maaltu furmaata ta'uu danda'a jettee kan nagaafatteef jalqabumaa furmaata ta'uu kan danda'u itti gaafatamummaan jiraachuu qaba. osoo itti gaafatamummaan hin dhufin garuu yakkootaa fi badii raawwatamaniif beekamti kennuun barbaachisaadha. Gochi sanyii balleessuu Tigraay keessatti raawwatameera. Jenoosaayidiidha. Isa yoo hin fudhanne isa dugda duubaa dhiistee waan darbe dhoksamee dhiisamee haa darbu yoo jenne furmaanni waaraan hin dhufu qabxii lammaffaatti dabaluun barbaada. Itti gaafatamummaa fi haqa kennisiisuu dabalannaan ammoo badiiwwan ammallee qabatamaadhaan raawwatamaa jiran amanne fudhachuu qabna. Eertiraan ammallee Tigraay keessa jirti. Humnoonni Eertiraa Shiree akkasumas Tigraay lixaa keessatti badiiwwan raawwataa turan ammas raawwachaa jiru. Uummata ajjeesaa jiru. Dubartoota gudeedaa jiru. Qabeenya mancaasaa jiru. Humnoonni addaa Amaaraa ammallee Tigraay keessa jiru. Kanaafuu qaamonni kunneen yakkoota isaan bakka isaan hin laallanne seenanii waan hojjetaa turan yoo dhaabanii hin baane furmaanni argamuu hin danda'u.
መልካም እንግዲህ ግራና Egaa yaada gamaaf gamanaa walitti fiduun barbaachisaa waan ta'eef gaaffiin kanaan olii hirmaattota hundaaf dhiyeeffame. Yaada sabummaa yookiin eenyummaa fudhachuu dhiisuu yookiin kufoo taasisuu osoo hin taane isa qabatanii ol ta'uun ni danda'amaa? Waa'ee namoota biroollee yaaduun ni danda'amaa? Yaada jedhu irratti yaada addaa yoo qabaatanii obbo Henookii gaafataman.
Galatooma gaaffilee duratti ka'an irratti waa dubbachuu barbaada. Barruu tokko barreesseen ture. Waraanni Tigraay fi Itoophiyaa aaduu qara lamaati jedhee. Yoo Tigreen tokko du'e Itoophiyaatu miidhamaa jira. Yoo loltuun Itoophiyaa tokkos du'e kan miidhamaa jirtu Itoophiyaadha. Gama lamaaniin iyyuu yoo ilaalle Itoophiyaatu qalamaa jira. Kanaafuu kan yaaduu qabnu hafuura abalitu du'e abalitu du'e jedhu keessaa bahuu qabna. As kan jirru eenyu wajjin namoota lammii Itoophiyaa hin taane biroo wajjin jiraataa jirra. Biyya namaa dhufnee kanneen Itoophiyaa hin taane waliin waliigallee wal jaalannee yeroo hojjechaa jiraannu kanatti biyya keenya Itoophiyaa keessatti garuu yoo qonnaan bulaan tokko du'e kan du'e kan koomiti abalitu du'e ana waa'een nama biraan hangalchuu jechuu qabna. Kanaafuu yeroo ammaa mucaan sun gaaffii gaafatu haala saba keessan irra tarkaanfateen yoo namummaan isinitti kan dhaga'amu ta'e afaan amantii fi ulaagaalee eenyummaan ittiin addaan bahu qabatanii itti fufuun hin barbaachisu isarra kan darbe dhala namaa hundumaaf Itoophiyaanota hundumaaf gadduutu barbaachisa hundumti keenya du'aas waan jirruu fi eessayyuu nu geessisu abalu qofaatu du'e jennee yoo ajjeesamuu garee tokkoo qofaa sagalee kan taanu yoo ta'e furmaata fiduu hin dandeenye guyyuun numa boonya. har'a garee isa kanatu bu'a bor garee isa kaantu bu'a maraan martoo boo'ichaa keessa seenuu dandeenya maraan martoo boo'ichaa kana keessaa ba'uu kan dandeenyu hanga lammii Itoophiyaa ta'anitti inni tokko yoo isa biraaf gadde dhukkubbiin tokkoon keenya isa biratti yoo dhaga'ameedha keessumaa namoonni biyya hambaa jiraannu biyya namaatti osoo diinagdee fi diimokiraasii namaa fayyadamaa jirru namoonni biyya keessa jiraatan carraa sana akka hin arganne taasisuu hin qabnu waan tokko jechuun barbaada dooktar gaaffii kaasan qabu waliigalteen piriitooriyaa yoo ilaalame keeyyanni yoo weerara alaa yookaan dhiibbaan alaa itoophiyaarra jiraate raayyaa ittisa biyyaatu qolata dhimmichi kan naannoo tokko yookaan immoo humna tokko qofaa ta'uu hin qabu kanaafuu furmaata qabaa jechuufi.
Gaaffii viidiyootiin dhiyaate birootti haa darbinu gaafataan lama akkas jedha. Nagaa biyya keenyaa keessatti warri diyaasporaa seenanii abbootii amantaa wajjin ta'anii nageenya tasgabbeessuu fi haala akkamii mijeessuu danda'u gaaffii jedhan qabu. Dooktar Ittaana.
በአጭሩ ለመመለስ እኔ
gabaabumatti deebisuuf amma yeroo rakkoowwan jiran dubbannu akka hawwiidhaan hin liqimsamne hin yaaddoo qaba. Wanti nuti hawwinu jira kan hawwinu tokko nagaadha. Amma obboleessi koo iskaayipii irratti yeroo dubbatu rakkoon waan baay'ateef waa'ee dinagdeeti kan dubbate nagaas ilaalchisee maal gumaachuu dandeessuudha. Amma kan dubbataa jirru biyya birmadummaan ishee cabe biyya jeeqamte ilaalchisee waliin dubbataa jirra. Amma daangaan Itoophiyaa eessa jira? Wanti beekamu hin jiru. Dhimma Itoophiyaa kanaan dura waldhabdeenis ta'e nagaan jiraachuu kan murteessu humna giddu galeessa taa'u ture rakkoon inni guddaa birmadummaan biyyaa akka cabu kan taasise mootummaa jedhamuun maqaan kan kennameef qaama giddu galeessa jiru kana lammiileen kan itti ba'an gaaffii kan gaafatan garri caalu kan jiru birmadummaa cabeerra dhaabbannee hawwii keenya qofaa haasa'uun nun fayyadu sodaa jedhuun qaba lammaffaa irratti waa'ee sabaarra dabartanii waan ta'e gochuu dandeessu isa jedhuuf rakkoon biyyattii jeeqaa jiru inni guddaan kanuma waan ta'eef isa kana karaarraa maqsuuf marii fi yaadaan wal morkachuu barbaada kanan jedheefis kanumaafi.
ንግግር ድርድር ክርክር ያስፈልጋል ያልኩት ለዚህ ነው
itti aansee hordoftoota istuudiyoo keessaa adde ayyahu biraanii nama jedhamanatu gaaffii kaase.
አየሁ ብርሃን እባላለሁ ከዋሽንግተን አየሁ ብርሃንን ጀደማ አሱማ ናኖ ዋሽንግተን ዲሲ ራይ ጋፊን ክየ መዓዛ ላለታ ወራንቸ ዱራ ጅጂረመ ዱራ የሮ አቲ ሆጂ ጋሪ ሆጀቱን ቤክ የሮ አቲ ዳበተ mirga dubartootati falmu keessa hojjettuun beeka mariin kun waan daandii nagaa jedhuufis gaafiin kiyya waan fuulduraa irratti fuulleffata badii dubartoota irratti taasifamu saaxiluu irratti akkuma yeroo addawaawii taasisaa turte san itti fufta karaa siyaasatiinis odoon ta'in karaa namummaatiin yeroo ilaalu hojii amma hojjechaa jirtu obboleettiiwwan kee biraa oromoo ta'aniif amaara akkasumas affaar irraa faa ta'an wajjin hojjechuuf fedhii qabda.
ትችያለሽ ወይ እንደዚህ አይነቱን ነገር አመሰግናለሁ እንዳጋጣሚ ገለቶም akka carraa ta'ee ati hin beekne ta'a malee yihoon qofaa miti dhaabbata siiqqee iskoolaar jedhamu dubartoota ga'oomsu irrattis hojjetu hundeessinee turre. barattoonni shamarranii yuunivarsiitii finfinnee keessatti barataa turanii fi hanqina maallaqaa qaban ga'oomsuuf jecha hiriyoota koo kanneen biroo wajjin ta'uudhaan waan hundeessine qabna turre akka carraa dhabu ta'ee dubartoonni kanarratti wajjin hojjechaa turree fi mirga dubartootaatiif hojjetan yeroo gochaan duguggaa sanyii tigraay keessa taasisamu dubartoota tigraay irratti kan duulan tigraay keessatti yeroo daa'imni tokko gudeedamtu ragaa qabdu jedhanii nu gaafataa turan egaa yeroo gudeedan viidiyoo akka waraabaa turan argineerra hundi keenya haa ta'u malee mootummaan itoophiyaa maloota quunnamtii tigraay keessaa hunda cufee waan tureef ragaa dhiyeessuu hin dandeenyu kanaaf ejjennoon mirga dubartootaa irratti qabu amma miti durii qabee mirga isheefan dhaabbachaa ture dubartiin biyya kam keessayyuu haa jiraattu yeroon dubartootaafan falma jedhu saba koo qofaafan dhaabbadhaa jechuu koo miti garuu kana jechuun dubartiin tigraay keessa jirtu dubartii qofa waan taateef osoo hin taane tigrees waan taateef badiin waan irra ga'eef akka baddu gadameessi ishee akka dhalan godhanne sanyiin ishee akka ittiin fuufne waan taasisameef badiif darara ishee irra ga'u ol kaase nan dubbadha kanaan boodas nan hojjedha ammas hojjechaa jira gaaffii ati mana gaafatte namoota hedduutti beeksisuu waan hin barbaadee fi waraanichi jenosaayidii osoo hin taasisamiin dura hojii nuti tigraay keessatti dubartoota irratti hojjechaa turre booda yeroo dubartoonni gudeedaman dhiironni tigraay durumaan gudeeddii raawwatu ilaalchi dogoggoraa jedhu akka fudhatama argatu gaaf deebii koo hojii keenya irratti fayyadamaniiru. Kun rakkoo bu'uuraa qaba. Gudeeddiin dubartootaa yeroo walitti bu'iinsaa raawwatamuu fi kan yeroo idilee kamittu raawwatamu garaagarummaa qaba. Gama falaasamanis akkasuma barumsaanis yoo laalli wantoota gargar ta'an lamadha. Yeroo nuti bakka kana teenyee waliin dubbannu kanatti dubartoonni hedduun hacuucamanii jiraatu. Biyya kana keessattis biyya kaanittis biyya kamittuu sochi Tigraay keessa ture wanti xiqqoo adda taasisu dubartoonni akka koo mirga argatanii hacuuccaan dubartoota irra ga'u sirrii mitii jechuun dubbachuuf waltajjii dandeessu hawaasa dandeessu qabna turre. Dhiibbaawwan dubartoota irra gahan sirrii mitii jechuun uummanni nu deeggaru waan tureef nutis gadi baanee dubbachuu kan dandeenyeef.
ህዝብ ስለነበር ነው እኛ ወተን መናገር የቻልነው።
ወይዘሪት መዓዛ አመሰግናለሁ። የመጨረሻ Gaaffiin xumuraa hundi keessanuu akka namaatti kan of gaafattanu ta'uu danda'a. Nageenya waarii qabeessa barbaaduun yaada dhuunfaa irraa ka'uus tarii deebii carraa of gaafannaa kennuu ni danda'a ta'a. Kun hunduu garuu maalii fi waan jedhudha. Gara jabeenyi amanuudhaa fi nama rakkisuu fi waggoottan lamman sadan darbanii fi mul'ate dhuguma kaayyoon isaa maddi isaa maal ture? Kaayyoo fi sababni isaa maaliyyuu eenyuyyuu haa ta'u karaa biraa hin qabu laata? Dhumarrattis waan barbaadan argamsiisuun ni danda'ama. Isa booddee'o gaaffiiwwan kanaa fi keessummoota iskaayipii irra jiran keessaa obbo Alamaayyoo Faantaa'uu fi Dooktar Darraseedhaa fi carraan kenna. Jalqaba obbo Alamaayyoo.
Dhimmoottan hedduu waan kakaaftaniif wanti namni dhugu barbaadu yoo irra diddibanii qotanii aramaadha oomishu akkuma jedhamu marichi waan jalqabee natti hin fakkaatu. Warra istiidiyoo keessa jiran irraas waltajjii irrattis warra dubbachaa jiran irraa wanti irra deddeebinee dhageenyu yaadatti ciccinee hafne tokkotu jira. Itoophiyaa sirna bittaa irraa gargar baasuu hin dandeenya. Duugaa sanyii Tigraay, duugaa sanyii Amaaraa kan kana fakkaatan Itoophiyaa keessatti warreen humnoota bittaa aangoo irraa bahaniin yakkaawwan raawwatamanidha. Itoophiyaa wanti jedhamtu yakka raawwattee miti. Itoophiyaa wanti jedhamtu diigamtu malee fixiinsi sanyii hin dhaabbatu. Haala jedhuun qabaan naaf hin galu.
አቶ አለማየሁ ተቋርጠዋል።
ዶክተር ደረሴ ጨራን ጥሙራ ከንኬሰን አመሰግናለሁ አሉላ።
walwaraansa addunyaa isa lammaffaa irratti namni miliyoona afurtama ta'u du'eera. Lammiiwwan biyyoottan adda addaa dhumaniiru. Dhuminsi sanyii yookaan duguuggaan sanyii taasifameera kan jedhamu holokoostii yookaan kan Yihuudoonni miliyoonni ja'a irratti dhumanidha. Yommuu walwaraansi taasifamu dhuminsi siviilootaa ni jira. yookaan mootummoonni seera waraanaa darbanii yakka waraanaa raawwatan ni jiru. Al tokko tokko gosa tokko irratti xiyyeeffachuun ni jiraata ta'a. Duguuggaa sanyii jenna yookaan ajjechaa jumlaatu sabarratti raawwatame jechuu dandeenya. Kanneen hundinuu daangaan isaanii eessa? Isa kami yakki waraanaa, isa kami duguuggaan sanyii, isa kami fixiinsi sanyii isa jedhuuf hiikkaa kennuudhaaf saba bal'aa dhiisi beektonni seera mataan isaanii irratti wal falmaa waan jiranidha. Amma obboleessi koo obbo Alamaayyoo Faantaa'u akka jedhanitti Tigreen duguuggaan sanyii narratti raawwateeraa jedha. Anyuwaaq duguuggaan sanyii narratti raawwateeraa jedha. Amaarri duguuggaan sanyii narratti raawwateeraa jedha. Oromoon bara minilik irraa kaasee duguuggaan sanyii narratti raawwateeraa jedha. Hundinuu du'eera. Hundinuu dhumeera. Hundinuu sabi tokko miidhameeraa jedha. Hundinuu miidhamaadha. Akka Itoophiyaatti, akka biyyaatti, yakka kana, dhukkuba kana, dhuminsa kana, yeroodhaa yerootti wanti fidu maalinni yommuu jennu, obbo Lamaayyoon akka gaariitti lafa kaa'ee jira. Mootummaan biyyattii sirna bittaa ta'uu isaati. mirgaan walqixxummaa lammiiwwanii akkasumas sirna mootummaa aangoo lammiiwwaniif ajajamaa ta'e irratti kan hundaa'e ta'uu dhabuu isaati. Ana wanti dinqisiisu hundi keenya gosaaf sablammii keenyaaf amma quuqamnu dhuminsa nama nutti dhiyoo jiruuf maaliif quuqamuu akka hin dandeenyedha. Kanaafuu biyyi kan hunda keenya akka ta'u haqa walqixxummaaf dimookiraasii irratti biyya hundaa'e taasisanii miira miidhamummaaf dhiibamuu kana ka gargar kunnu yoom laata? Yoomi kan nama taanu? galatoomaa.
የስካይፕ እንግዶቻችን keessummoonni toora iskaayipii dooktar darrasee geetaachoo obbo alamayyoo faantaa'u Dooktar Alamaayyoo Birruu akkasumas istuudiyootti argamuudhaan kan hirmaatan Dooktar Ittaanaa Abtee, Adda Ma'aazaa Giday, Obbo Heenook Abbabee turan. Hunda isaanii hirmaannaa isaaniitiif ni galateeffanna. Marii kana hordofuu fi kanneen istuudiyootti argamanis akkasuma. Mariin kun itti fufa. Qophiileewwan wal fakkaataa biroo irra deebifnee kan qopheessinuu fi isinis hirmaachisnu ta'a. Isin affeerra. Qophiin kun asuma irratti golaba.
ተመልካቾቻችን ዝግጅታችን እዚህ ላይ ተጠናቋል። መልካም ጊዜ።
sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoorraa qophiilee har'aaf qabnu kanumaan xumurreerraa yaada keessan imeeliidhaan hoornaas viyoonews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa feesbuuk.com slash vii'oo afaan oromoo tiwutariidha fi instaagiraam irratti immoo at vii'oo afaan oromoo jedhaa nu erga yaada sagantaa kanarratti qabdanis ta'ee walumaa galaa qophii keenya hundarratti qabdan nu biraan gahuu itti fufaa jenna piroodiisariin teenya har'aa birhaan haayiluuti bulaalaan suur sagalee lateera amantee. waahilota keenya as waashingtan diisii akkasumas biyyarraa gabaasalee dhiyeessaa turan hundumaa wajjin ta'uudhaan amma torbanitti nagahan.